You now welcome back to another book edition of Let's Talk About It on Onif TV. My people, hey, no be say when government do bad thing, At that time we go they talk, we they talk. When they do good thing at times, make we try to dey appreciate them. Serious. Make we forget everything we say our president too. But wetin he do yesterday, it makes sense. Make we forget say, make we forget about the model of the railway, wey be say dem commission no so people talk say na old model no let's forget that at least dem commission something yesterday So people talk say no be him start am and no be start am he start am he no start am he na na for regime dem commission am na the railway station wey be say dem commission yesterday oh boy uh, i see the picture I, I, I actually love it. I tell you, for people will be saying never see the picture before whenever somebody say they they no reach lagos that next day me i go lagos i come back <laughs> so i go show you the picture I better show you the picture abeg you sit down Now na the picture of that thing wey say say the commission? I be this see how fine the thing is <laughs> see how the thing fine when we forget everything wey say buhari do for now when we put that one thing for one side first but at least for the fact say we see something say commission him try Maybe forget their amount they borrow from China to do this thing. But forget, this man, he borrowed two billion dollars to do this railway for Lagos. Two billion dollars. Now he borrow to do that? We put that one aside. At least they use the money to them borrow they just do something We forget maybe dem chop from am or dem no chop from am We forget at least dem do something <laughs> e go use wetin call am go use uh, transportation <laughs> abi <laughs> abi no be so but the only thing wey dey always concern me wey dey concern me now wey be say i dey fear about about this thing wey dem do na for lagos wey be say wey be say this thing dey you know say no be everybody wey dey for lagos dey normal I'm sure say this thing they do, this this relationship service they do, in the next one year, in the next one year, this thing, is life no go be same, no go be same again. For our country here, we know sabi maintain things. We get that one problem, we forget what the government dey do for us now. We sef, we we sef, we get problem for this country. We know sabi maintain things. Ordinary street light We be saying the government dey do for us or be say na um, people dey do for us we, we still dey steal the situation wey shock people people still dey steal street street light dem dey steal am under this railway track wey be say dey dey dey dey dey do some people from one state dem dey gather am those those those track dem dey gather am dem wan go sell am the gravel wey be say some government some people do to to to to to do their road some people they still go pack those gravel so it see see say for nigeria here sef we get problem ourself no be only say na government dey do us we we we ourself we dey do ourself e come remain how we go dey maintain this train wey be say in the next two or three years we go dey see am use no be say in next two months or three months dem go dey talk say <laughs> say dem need money to maintain am because i know this government everything about dis government na money if you just come one day say dem need two million dollars to maintain that train abeg for all the lagos of everybody wey be say dem go dey enter that train make dem <laughs> make dem at least <laughs> make we try to dey maintain our things ourselves for this our obodo country no be say na government go do it for us eh? Maybe also some people go chop biscuit, they go chop everything. They, they, they, they, they go through long throw away for that place. Some people no sabi how to clean their in fact, some people ask no clean. Well, <laughs> but I should say very soon, <laughs> very soon that place eh, will become house of all those touts, what the call, for Lagos make everybody just try to dey maintain that kind thing abeg if we no think of anything when we think of the two billion dollars wey be say the <laughs> eh, buhari borrow to construct that thing abeg that money much that money still dey among the money wey be say we owe china and very soon china go collect something from us at least we see something use that money do Hmm? When for somebody, somebody talk say why uh, why Buhari no, no fit copy the train when we say China dey use. Hey, we no fit do am. If if you wan do that kind of train when we say China dey use, you know how much you will still borrow. Maybe the will say the loan when we say we go the whole now, <laughs> maybe like two hundred trillion. I maybe like one hundred trillion. Then we go the whole by now if you to do the that same train wey we say China dey use. But at least we do not do locomotive train for nigeria here wey we try to maintain am one of the thing wey our leader come talk yesterday buhari come talk yesterday wey that, that thing come dey vex me be say he come talk say this railway wey be say dem launch for lagos wey say dem come for lagos he talk say he wan link the train to to to to niger i no come know wetin be the relationship between our president and people wey be say dem dey the jail. i no know i no know everything wey we do for dis country we always link am with the jail. i no know anything ah if we dey get problem our president go quickly appoint people to go and solve it for them if dem get issue wetin happen na we vote for you na jail you dey go now you still wan link dis train go jail. why can't we link dis train wey be say lagos when we lay camp to usa or chicago or germany make people dey carry train from nigeria here to chicago why we say that in jail? why why What's happening? What's happening? why why this must be in In jail? jail? In jail? Charge? but we try We make our president try to link this train to usa london so that people can actually carry the train is am is am enter another country Don't be saying that in jail. everything go go hmm? we try move to our headline. See you in the next edition. Thank you.